kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 15 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu an bafqaaduu moroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee waldhabdee siyaasaa Tigraay keessatti itti fufee jiru magaala dasee keessatti namoottan mucaa waggaa torbaa ukkaamsanii fudhataman to'annoo jala oolfamuu isaanii waa'ee meeshaa waraanaa amma sirii irraa gara somaaliyaatti ergame irratti deebii gareewwanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina tujubee horaatu harkaa qaba.
Kibxata kaleessaa jechuun fulbaana kudha afur bara kuma lamaaf kudha torba boordiin filannoo beekannaa kan hin kennineef kan falmii kaasise gumii hoogganoota abuut irratti kanneen hirmaatan hoogganoonni abuut ibsa baasaniin humnoonni nageenya naannichaa bulchiinsa yerootiin hoogganamuun qabuu jechuudhaan ibsa kaabinee kan bulchiinsichaa mormanii jiru. Bulchiinsichi yeroo humnootii nageenya naannoo jechuun kan waamu hoogganoonni abuut immoo raayyaa waraana Tigraay jechuun ibsu. Bulchiinsi yeroo waliigaltee Piriitooriyaa akka raawwachiisuuf hojii bulchiinsaa akka hojjetuuf malee akka mootummaa dhaabbataatti raayyaa waraanaa geggeessuu hin danda'uu jedha ibsi abuut kun. Akkasumas akka ijaarsa yeroo ammaatti bulchiinsichi itti waamamni isaa mootummaa federaalaa fi kanaaf raayyaan waraanaa mootummaa federaalaan akka ajajamu ka taasisu haala balaa qabu uumaa ka jedhu ibsisuun akka seera hiikkachiisuuf hawaasatti makamuu ba'etti gara jireenya isaa duraatti akka deebi'u kan eegu malee poolisii yookaan milishaa waan hin taaneef bulchiinsichaan hoogganamuun qabu jedha ibsichi. Raayyaan waraanaa kun attamiin akka geggeessamu marii hunda hirmaachisetu barbaachisa ka jedhu ibsi abuut kun itti dabalees bulchiinsicha sirreessuuf abuut tarkaanfii ni fudhataa jedha. Gareen bulchiinsicha keessa jiru dantaa uummata Tigraay dabarsee ka kennuu jechuun illee yakkee jira. Akkasumas qabeenya uummataaf mootummaa gargaaramuudhaan hojii badii qindaa'ee hojjetaa jira jechuudhaan ibsichi tuqeera. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsaawwan magaalaaleef kutaa magaalaaleef fulbaana kudha afur bara kuma lamaaf kudha torba akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalayaa barreessaniin gareen gumii seeraan alaa geggeesse manneen maree gargaaramuudhaan hoogganoota naan mormuttiin jedhe aangoorraa buusee maqaa balleessaa jira jedhan. Manneen maree kun kan mootummaati malee ka paartii yookaan kan garee mitii ka jedhan obbo Geetaachoon seeraaf akkaataa hojiitiin geggeessamuudhaan ala sochiin ta'u fudhataman qabu dhaabbachuu qaba jedhan. Kun yoo hin ta'in garuu itti gaafatamummaa hojiirra oolchuudhaaf bulchiinsi isaanii ni hojjeta jechuun xalayaa barreessanii ni yaadachiisaniiru. Dhimma kana ilaalchisee hoogganoota abuutu waajjira koominikeeshinii naannoo hoogganoota humnootii nageenyaaf koomishina haaromsa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan mulgeetaas baha maqaleerraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa bulchiinsa magaalaa Dassee bakka Xiixaa jedhamee beekamurraa mucaa waggaa torbaa ukkaamsanii fudhachuudhaan namoottan shakkaman to'annoo jala oolchuu isaa poolisiin magaalaa Dassee beeksisee jira. Ajajaan buufata poolisii afuraffaa itti aanaa koomaandaraa Mangistuu Alii akka sagalee Ameerikaatti himanitti. namoottan fulbaana 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan walakkaa mucaa dhiiraa kana butanii fudhatanii mucicha gallakkisiisuudhaaf birriin kuma 700 akka kennamuufi ittuu maatii gaafachaa jiranuu borumtuu isaa fulbaana 12 to'annoo jala oolanii jiru. Haadha mucaa kanaa kan ta'an aadde Raabi'aa Balaay bakka kanaan dura jiraachaa turan godina Walloo Kaabaa magaalaa Urgeessaarraa sababa nageenyaatiin kan ka'e jireenya isaanii irraa buqqaanii magaalaa Dassee keessa akka jiraachaa turan ibsanii mucaan isaanii ittuu miidhaan irraan ga'iin argachuu isaanii akka isaan gammachiise sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daa'imman humnaan butanii fudhachuudhaan maallaqa gaafachuun waan dabalaa deemaa dhufeef namoottan to'an. filannoo jala oolfaman kun tarkaanfiin seeraa barumsa ta'uu danda'u akka irratti fudhatamuu qabu jiraattonni dubbachuu isaanii masfin arraagee magaala dasseerraa gabaasee jira. yommuu gara oduu biraatti darbanu ministeerri dhimma alaa soomaaliyaa meeshaa waraanaa masirii soomaaliyaadhaaf ergite ilaalchisee yaada gitii isaanii kan itiyoophiyaa ambaasaaddar taayee asqasillaasee kennan qeeqanii jiru oduun kun kunuutu bal'inaan.
ministiriin dhimma alaa soomaaliyaa ahmed muhaaliin fiiqii torban kana mootummaan soomaaliyaa masiriirraa meeshaa waraanaa argate ilaalchisuudhaan gitii isaanii kan itiyoophiyaa yaada kennan qeeqaniiru. ministiriin dhimma alaa itiyoophiyaa taayee asqasillaasee humnootii alaatiin meeshaa waraanaa soomaaliyaaf dhihaatu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru taayeen dhiyeessiin meeshaa waraanaa kun haala nageenya laaffataa ta'e daran hammeessee dhumarratti meeshaaleen kun harka shororkeessota soomaaliyaa keessa seenuu mala jechuun akeekkachiisaniiru fiiqiin niiwoorkitti rooyitersiif ibsa kennaniin ibsa maqaa balleessii kana duuba itiyoophiyaan karaa daangaa soomaaliyaa meeshaa waraanaa seeraan alaa seene. kan harka siviilotaaf shororkeessotaa keessa bu'ee dhoksuuf yaaluu isheetii jedhan fiiqiin himannaa kanaaf ragaa tokkoyyuu hin kennine garuu itiyoophiyaan abbaa biyyummaa soomaaliyaa cabsuu isheerraa ilaalcha maqsuuf yaalaa jirti jedhaniiru torban darbe soomaaliyaan gara puuntilaanditti meeshaa waraanaa ergiti jechuudhaan itiyoophiyaa himatte itiyoophiyaan garuu deebiin kennin jirti. Itiyoophiyaan waliigaltee falmisiisaa puuntilaand waliin mallatteessitee innaa jirtutti masriin meeshaa waraanaa soomaaliyaatti erguu ishee mirkaneessiteetti. Masriin meeshaan kun ergamuun soomaaliyaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu shororkeessummaatti akka duultu abbaa biyyummaa ishee akka eeggattuuf tokkummaaf kabajaa qabiyyee ishee akka eegsistu ka jedhuuni jette.
Biyyi Yuukireen diroonota Raashaa 28 fi misaa'eloota afurii qilleensa irratti dhooftee kuffisuu ishee beeksiftee jirti. Gabaasa kanas tujubee targaa qaba.
Yuukireen haleellaa halkan edaa Raashaan geggeessiteen dirooniiwwan 32 ergaman keessaa 28 akkasumas misaa'eloota 8 furguggifaman keessaa 4 dhooftee kuffisuu ishee beeksifte. Bulchaan naannoo Odeessaa Olee Kiipper ergaa teelegiraamii irratti erganiin akka jedhanitti misaa'elli tokko naannoo sana rukutuusaaf ibiddi ka'uu akkasumas caccabaan jirus konkolaattota lamarraan miidhaa geessisuu dubbatan. Kiif keessaa immoo bulchaa naannoo ka ta'an Ruusiyaan Kiraafcheenko haleellaan diroonii manneen jireenyaarraan miidhaa akka geessise ta'uusaa ibsanii haleellaa Raashaan Yukireen kaaba gama dhiyaa keessatti dhaqqabsiifte roobii har'aa ganama keellaa xayyaaronni keessa turan haleeluu ibsaniiru. Xiyyaafati Raashaa biilsaalee mana jireenyaa manneen daabboof istaadiyeemii irratti ture. Kun jireenya guyyuu kan lammiiwwaniitii jedhan pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii ibsa kennaniin. Zeleniskiin suuraa biilsaalee miidhaan irra ga'ee kan gamoon hedduun manca'eef foddaawwan irraa harca'an akkasumas caccabaa jiru agarsiisu mul'isaniiru. Haleellaan sun kan raawwatame innaa Zeleniskiin Yuunaayitid Isteetsi keessa turanitti. kanas gumii waliigalaa tokkummaa mootummoota irratti qibxata kaleessaa sa'a booda ibsa kennaniin beeksisaniiru gumii sana irratti waa'ee tattaaffii nageenyaaf hegeree irratti mariin hedduun geggeessamaa jira garuu shororkeessummaa dhaabuu qabnaa nageenya qabaachuuf hegeree qabaachuufis jedhan zeleniskiin oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa godina Gondar dhihaa keessa kan jiran qubsuma keessa boqotanii kan turaniiti booddee immoo dirree irratti kan bahanii turanii baqattoonni lammiilee sudaanii dhibba torbaaf saddeettama ta'anuu biyya isaaniitti deebi'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNHCR beeksisee jira gabaasa kanas tujuubee tarkaa qaba waliin hordofaa.
Naannoo Amaaraa godina Gondar dhiyaa keessa kan jiru qubsuma kumeeriif dirreerra jiraataa kan turaniif rakkoo nageenyaaf hanqina tajaajilaatu nu quunname kanneen jedhan akkasumas baatilee sadiif daandiirra bulaa akka turan baqattoonni dhibba saddeet ta'an xumuroo waggaa darbee jechuun hagayya sadii bara 2016 gara biyya ofii Sudaanitti deebi'uuf miillaan daandii ka jalqaban ta'uu UNHCR VOA'f ibsee jira. Lammiiwwan Sudaan kun qaamotiin dhimmi isaan ilaalu Itoophiyaarraa gara biyya sadaffaatti akka isaan dabarsu. kun yoo hin ta'in immoo gara biyya isaaniitti akka deebisuuf gaaffii dhiyeessaa tureef deebiin argannee jechuudhaan murtii kanarra ga'uu isaanii ibsaniiru. Yeroo ammaa gara biyya keenyaatti deebi'uu qabna jechuudhaan baqattoota miillaan karaa jalqaban dhibba torbaaf saddeettama kanneen ta'an Sudaan seenuu isaanii UNHCR aangawoota Itoophiyaa wabii godhachuudhaan karaa iimeelii nuuf ibsee jira. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen deebi'an kanaaf deggersa dhiyeessaa akka jiran ta'ullee beeksiseera. Miillaan karaa jalqabanii Sudaan utuun ga'iin kanneen deebi'aniif qubsuma baqattoota matammaatti kanneen hafanis jiru. Kanneen keessaa tokko ka ta'e Mohaammed Mohaammeddin gara Sudaan deemuurra as turuu filadheeraa jedhe garuu sababa rakkoo nageenyaa naannoo jiruun gargaarsi qubsuma matammaatti isaan dhaqqabu kan jiraanne dubbateera.
Guyyoota shan dura buskutii nuuf kennaniiru sana booda waan dhufe hin jiru baqataan as jiru gargaarsa erga argatee baatiillee lama dabranii jiru dhaaboliin dhimmisaa laallatu gargaarsa nuun ga'u akka barbaadan nutti himaa jiru garuu haala nageenyaaf jecha sana gochuu hin dandeenye haalli isaa baay'ee ulfaataadha namoonni kun dararamaa jiru kaan maatiiwwan isaanii firoottan isaanii sudaan keessa jiran irraa gargaarsa gaafatu. firoottan isaanii sudaanii ala jiran irraas maallaqa kan gaafatan jiru rakkoo keessa jiraataa jirra.
qubsuma matammaa keessatti kan hafe baqataan lammii sudaan kabroon abdulsamad naasir ammayyuu dhiha sudaan keessatti geggeessamaa akka jiru lolli hamaan gara biyya ofiitti akka hin deebine isa danquusaa ibsee yeroo murtaa'e as turuu filadhee jedhe haa ta'u malee qubsuma baqattoota matammaa keessa akka jiru hanqinni dhiyeessii tajaajila yaaddessaa akka ta'e dubbata.
qabeenyaa keenya gurguruudhaan lubbuun jiraachuuf yaalaa kan jirru mobaayila keenya kan harkaa huccuu keenya akkasumas qabeenyaa qabnu mara gurgurree jiraachaa jirra huccuun amma uffadhee jiru qofatu na harkatti hafe waanan qabu mara gurgureera baqattoonni biyyootii alaa firoota qaban maallaqa akka isaaniif ergan gaafatu isaanis innaa argatan waliin qooddatu baqataan walii walii isaa gargaaruudhaan jiraataa jira.
kanneen yaada kennan kun voaf bilbilaan akka himanitti. qubsuma baqattootaa matammaa keessa bishaan dhugaatii qulqulluu tajaajilli fayyummaaf qulqullinaa akka hin jiraanne ibsaniiru hanqina qulqullinaan kan ka'e qubsuma sana keessatti weerarri dhibee kooleraa ka'uu mala yaaddoo jedhus qabu unhcr ibsa iimeelii ergeen daandii matammaaf gondarirra ka jiru rakkoo nageenyaan kan ka'e baqattoota qubsuma matammaa keessa jiraniin gargaarsa goon rakkisaa ta'eeraa jedha. sababa kanaan baqattoota kana rakkoon gargaarsi duraa turuu isa mudachuusaa ibsee jira jedha gabaasi gabra mikaa'el gabra madiin darbee.
hayyee gareen hizboollaa roobii har'aa misaa'ela baalaastikii gara magaala guddicha israa'el teel aviivitti dhukaasee jira. waraanni israa'el misaa'elicha qolachuu isaatiin kan ka'e balaan qaqqabe hin jiru jedhameera haaluma walqabateen lolli israa'elii fi hamaas hisboolaa gidduutti taasifamaa jiru guyyaa kaleessa bakkaawwan kibba libaanos qabiyyee hisboolaa jala jiran irrattis itti fufee ooleera. akka hanga'oonni libaanos jedhanitti haleellaa guyyaa tokko keessatti raawwatameen lammiileen libaanos dhibba shanii fi shantama ta'anii ajjeefamaniiru gabaasa liindaa giraastiin yerusaalem irraa qophaa'e nugusuu taamiree akka taanutti nutti hima.
Hizbollaan roobii har'aa Tilaaviif dhiyootti kan argamu waajjira giddugaleessaati kan nageenyaa Israa'el Mozaad irratti qiyyafatee boolistiik misaayilii dhukaaseera. Israa'el gama isheetiin kibba ba'a Libaanoon bakka bal'aa fudhatee xiyyaaraan haleelaa oolteetti jedheera humni waraanaa Israa'el. Haleellaa misaayilii Hizbollaa Tel'aaviif irratti raawwates facciseera balaa fi du'ii qaqqabees hin jiru jedha humni waraanaa Israa'el. Akka waraanni Israa'el jedhutti kuusaaleen waraanaa hedduu fi bakkeewwan rookeeta itti dhukaasuuf qophaa'an afurtama ta'anis bakka kanatti argamaniiru kanneen keessaa irra jiriinsaanii immoo humna qilleensaa Israa'eliin fashaleessamaniiru jedha. Kun osoo kanaan jiru Israa'el torbee darbee kaastee qabiyyee Hizboolaa kan ittiin jettu kibbaa Libaanositti haleellaa ergi eegaltee asi. jiraattonni kuma kudhan hedduutti lakkaa'aman jireenya isaanii irraa buqqa'anii bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamaniiru haleellaa gochaa jirtu sanaaf israa'el sababaa inni laattu Hizbollaan kibba libaanoon rukutamaa jiru kanatti maadhee godhatee misaayilotaa fi rookeetiiwwan itti kuufata sana waan ta'eef jiraattonni akka bakka sana gadhiisan durfamee akeekkachiisni itti laatameera. jedha jiraattota qeerraa buqqaan keessaa faatimaa ibraahim isaan tokkodha.
They struck right next to our house and our building was shaking. We got very stressed.
Manuma keenya cinatti haleellaa gaggeessan gamoon keenya raafamaa ture. Baay'ee dhiphanne. Kanaaf kan baqachuun nurra ture. Sanaaf isas dhufne. Ammaaf bakki kun nagaadha jedhameera. haalli isaa baay'ee nama gaddisiisa.
kana malees waraansi kun ergii jalqabe naannoo waggaa tokkoo keessatti israa'el magaalaa guddoo beeruut marsaa arfaffaatiif haleelteetti ministeerri ittisaa israa'el akka jedhutti bakka kanatti immoo kan irratti qiyyaafatame hoogganaa damee misaa'ilaa hizboolaadha gabaasaaleen akka jedhanitti yoo ta'e hoogganaan jedhame kun haleellaa kanaan ajjeefameera. aangoowwan libaanoon akka jedhanitti haleellaa israa'el guyyoota lamaan darbaniin haadholiin sagaltamii afurii fi daa'imman shantama ajjeefamaniiru aangoowwan israa'el gama isaaniitiin torbee darban keessa meeshaa qunnamtii yookiin koominikeeshinii peejers jedhaman kumaatamaan hizboollaan qabatee ture ergii dhoofamanii as. garee kanarra miidhaa olaanaa irraan geenyeerraa jedhanii amanu qorataa dhimma nageenyaa jiish inistituut of ameerikaa jedhamu kan ta'anii fi ammaan tanaa sooratarra kan jiran jeneraal yaakoobu amaldiroor akkas jedhu.
walumaa galatti libaanan keessatti ajajoota waraanaaf hoogganoota hizboollaa dhabamsiisuun milkaa'ina olaanaadha akkasis ta'ee ammayyuu baay'ee milkoofneerra jechuu hin dandeenyu. kun jalqabadha dandeettii hizboollaa laamshessuudhaaf yookaan dhabamsiisuudhaaf yeroo dheeraa fudhata.
gama isaatiin immoo hizboollaanis kaaba israa'elitti rookeesii dhukaasuu isaa itti fufeera haga misaa'ilota dhibba tokkoo dhukaasee lammiiwwan israa'el hedduu innaa madeessu jiraattonni immoo bakka boombii irraa itti dheessanitti akka gad fiigan godheera haala akkasiin gareen lamaan walitti haa dhukaasan malee lamaanuu waraana waliigalaa isa kan lafoo dabalatutti ce'uurraa of qusatanii jiru yoo xinnaate ammaaf sana jechuun israa'el akkuma gara libaanositti waraana ishee lafoo. hin ergiin jirtutti hizboollaanis haga ganama yookiin roobii har'aa giddugala israa'elitti dhukaasnetti haalli walwaraansa naannoo israa'eliif libaanoon daangessuutti finiinaa jiru goola nageegumsaa tokkummaa mootummoota har'a niw yoorkitti walga'uuf jirutti qabxii ijoo mareef dhiyaatu.
mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti haaromsi akka taasifamu waamicha hooggantoonni afrikaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummoota marsaa 79ffaa irratti gadhiyeessan keessatti naajeeriyaanis itti makamtee jirti afrikaan mana maree nageenyaa keessatti akka teessoo dhaabbata ta'e qabaattu yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa kan turedha ministeerri ittisaa naajeeriyaa marii yaa'ii kana cinatti taasifame irratti haaromsi. haaromsi kun nageenyaa fi nagaa addunyaa gadi fageenyaan kan dhaabuudha jedhaniiru garuu timootii obeezii gabaasni dhiyeesse akka jedhutti xiinxaltoonni tokko tokko waan kana irratti shakkii qabu jaallanne gammadaatu gabaasa kana harkaa qaba.
yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa isa torbaatamii salgaffaa niiwoork keessatti falmiin sadarkaa olaanaa gaggeeffamaa jiru irratti. hoogganoonni addunyaa haaromsa addunyaa argamsiisuu irratti waliigalteerra ga'u jedhamee eegama garuu ardiin afrikaa yoo xiqqaate barcuma dhaabbataa lama gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti barbaachuu fi haalli isaa rakkisaa fi waan hordofsiisu qabaachuu mala yaa'ii waliigalaa wiixata darbe gaggeeffame cinaatti ministiriin ittisaa naayijeeriyaa mohaammed badaaru golli naga eegumsaa akka haaromuuf. waamicha dhiyeessan haqaan hojjechuu fi hunda hammachuu guddisaa jedhu.
We have been uh, in 41 uh, different United Nations missions.
Ergamoota jaarmiyaa tokkummaa mootummoota adda addaa afurtamii tokko keessa turre kunis nageenya guutuu addunyaa eegsisuuf kan ta'edha duubbee jiruu kanaaf carraaqii afrikaa irratti hundaa'uudhaan afrikaan barcuma dhaabbataa akka qabaattuuf tokkummaan mootummootaa gola nageegumsaa akka haaromsu gaafanna. yeroon isaa samma haqa qabeessaan madaalawaa ta'uun isaa nuuf mala.
biyyi afrikaa jijjiiramaaf iyyataa jirtu naayijeeriyaa qofa miti pireezidaantiin afrikaa kibbaa siriil raamaafosa dilbata darbe akka jedhanitti hiree nageenya addunyaa harka namoota muraasa filatamoo ta'an kaa'uun yeroo harki caalaan doorsisa kana baatu kun haqa kan hin qabnee fi kan itti fufiinsa hin qabnedha jedhan. haaluma walfakkaatuun pireezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuto sirna biyyootii hedduu hammate kana qeequudhaan gahaa akka hin taane mirkaneessee jira jedhaniiru bara kuma lamaaf shanitti gamtaan afrikaa afrikaan yoo xiqqaate barcuma dhaabbataa lamaa fi kan dhaabbataa hin taane shan gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa akka qabaattu Itoophiyaa keessatti waliigaltee Izulwiinii jedhamu murteessee jira. Xiinxalaa waa'ee nageenyaa kata'an sanatar Rooyigbu falmii Afrikaa kana ni deeggaru garuu kana caalaa akka jiru dubbatu.
Whether Africa should be represented is a right call. Nigeria stands in the right mix because of one.
Afrikaan bakka bu'umsa qabaachuuf dhiisuun waamicha sirriidha. Naayijeeriyaan iddoo sirrii keessa dhaabattee jirti. Sababaan isaas biyyoota Afrikaa keessatti barbaachisoo ta'an keessaa tokko waan taateef akkasumas saba Afrikaa keessatti baay'ina uummataan guddaa qabdu dandeettii dinagdee guddaa qabdu waan taateef. garuu miseensa gola nageegumsaa ta'uun qofti biyyattii keessatti wabii hin kennu wantoonni nageenya dhabuu fidan hundi isaanii aga sirriitti hin ilaalamnetti.
biyyoonni afrikaa hedduun yeroo golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa hundeeffame sanatti bulchiinsa koloneeffataa jala turan garuu waggaa waggaan gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa miseensota haaraa shan naannoo teessuma lafaa adda addaarra. marsaa waggaa lama lamaaf gola naga eegumsaa filata afrikaan gola naga eegumsaa miseensota kudha shan qabu kana keessatti barcuma dabareedhaan nama ga'u sadii qabdi hundeessaan dhaabbata seekiriitii waachi afrikaan isheetiif jedhamu paatrik agbaambu afrikaan bakka bu'ummaa gaarii qabaachuuf tokkummaa qabaachuu qabdi jedhan.
Afrikaan barcuma sana argachuudhaaf balaan guddaan Afrikaa ofuma isheeti. Afrikaan fuula tokkoo hin qabdu. Biyyi lama yookaan biyyi tokko dhiyeessuun dhiibuu hin danda'u. Sagalee waloo hin qaban. Qoqqoodamuun akkasii utuu jiru kanaaf deemuu hin dandeessu. Haala amma jiruun qaamonni gamtaa Afrikaa keessa jiran baay'ee kan qoqqoodaman fakkaatu. Tokkoon tokkoon isaanii mormii baay'ee cimaa isa kaan irratti qabu. kanaafuu addunyaan afrikaa qofa ilaalaa jirti.
gama kaaniin hoogganoonni afrikaa haaromsa dhaabbilee maallaqaa yookaan faayinaansii addunyaa fi gurmaa'insa liqaa akka taasifamu gaafachaa jiru torban darbe miseensota dhaabbataa gola nageegumsaa shan keessaa tokko kan taate yuunaayitid isteetsi barcumni lama afrikaaf jedhu ni deeggarti garuu aangoo sagalee kuffisuu hin qabaatan jetteetti gama kaaniin immoo aangawoonni naayijeeriyaa. barcuma kana argachuuf abdii horatanii jiru.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara qophii torbaniitti darbina dimookiraasiidha. as yuunaayitid isteetsi keessatti gareen biyyaalessaa warreen garee siyaasaa kamiifuu waadaa hin seenne yookiin ankomiitid naashinaal muuvimentii jedhamee beekamuu fi imaammata bulchiinsaa joo baayidanii lola gaazaa irratti qabu mormu kaamila hariisii fi akka sagalee hin kennine ibsee jira gareen biroo palestaayinoota deeggaruu fi hariisiin dhiisaa jedhu filannoo dhufu keessatti akka kaamila hariisii. mo'amanuu akka barbaadu ibsee jira gareen kun lafa irratti filannoo taasifamu irratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'a gaaffii jedhuu fi waayit haawusitti gabaastuu voa kan taate paatsii widaakusiwaara gabaasa qopheessite qabdi waliin haasa'isu. magaalli kutaa michigaan keessatti argamuu fi diirboorni jedhamee beekamu. ameerikaa keessatti magaala guddicha arabootaa akka ta'etti beekama magaala kana keessa lammiilee ameerikaa hidda dhaloota arabaa qabanu kuma dhibba afurii ta'anutu jiraatu caalaan isaanii imaammata yuunaayitid isteetsi waa'ee lola gaazaa irratti hordoftu irratti aarii qabu isaan keessaa tokko lammii ameerikaa dhalataa palestaayin kan ta'e abdallaa dooleehi akkas jedha.
I'm not happy with what's happening, and uh, I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon.
Waan ta'aa jirutti gammachuu hin qabu. Yeroo dhiyoo keessattis wanti jijjiiramu ni jiraata jedhee yaadu. Otuma Kamiila Haaris dhufteeyyuu jijjiirama deemaa jiru kana hunda keessatti waan waa hojjechuu dandeessu natti hin fakkaatu.
Gareen duulaa nu filadhaa Kamiila Haaris beeksisa filannoo waa'ee gidiraa gaazaa keessa jiru agarsiisu qopheessuudhaan magaalaa diirboorni irratti xiyyeeffatee jira. gara biraatiin gareen siyaasaa paartii riippaabilikaanotaa gargaaru beeksisa filannoo abbaan warraa kaamilaa hariis daagi imhoo fi nama amantaa juushii hordofan akka ta'an agarsiisu qopheessuudhaan kaamilaan akka israa'eliin deeggaranu ibsuudhaan hordoftoota horachuudhaaf yaalaa jira beeksisni kun lammiilee miichigaanii kuma dhibba tokko ta'anu kanneen filannoo duraa irrattis. paartii dimokiraatotaa irratti waadaa hin qabnee fi kan sagalee isaanii hin kennine irratti kan xiyyeeffate fakkaata bulchiinsi baayidan duula waraana israa'elii deeggaruu isaa kan mormuudha beeksisichi torban darbe keessa yommuu kaamilaa hariis michigaaniin daawwataniin gareen sochii biyyaalessaa garee kamiifuu waadaa hin galle jedhee beekamu akka kaamilaa hariisii fi sagalee hin kennine ifatti ibseera. Laayilaa Ilbaadii akkas jetti.
Myself, a Palestinian American that, um, you know, I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of...
An ofii koo lammii Ameerikaa dhalattuu Faalistiini jireenya koo guutuu Deemokraatiin ture. Garee pireezidaantii dubartii sabgurraachaa irraa argamte filatu keessatti of arguun jaalladha. garuu ittaantuu pireezidaantiin kamilaa haris waan uummata aan dhimmamuuf ni dhaabbatu fakkaatee natti mul'achaa jiru.
kaamilaa hariis gama isaaniitiin nageenya israa'elii fi mirga paalestaayinotaa akka deeggaran dubbatan.
anii fi pireezidaan baayiden waraanni kun akka dhaabbatu akka israa'el nageenya argattu namoonni booji'aman akka gallakkifaman gidiraan gaazaa keessaa akka xumuramuu fi uummanni faalisxiin mirga kabajaa nageenya bilisummaa fi hiree murteeffannoo isaa akka dhugoomsu hojjechaa jirra.
gareen warreen waadaan gallee kun. yommuu akka kaamilaa hariisii fi sagalee hin kennine ibsaa jiru kanatti doonaald tiraampis deeggarsa israa'eliif qabanurraa ka'uudhaan isaanis akka mormu ibsee jira tiraamp akka israa'eliin deeggaranu ifatti dubbataniiru.
Back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win.
Yommuun masaraa waayit haawusitti deebi'u akka israa'el waraana shororkeessummaa kana mo'attuun deeggara mirga waraana kana mo'achuu qabaachuu qabdi.
Gareen deeggartoota Palestaan inni biraa garee hariisiin dhiisaa jedhudha. Bu'iin isaa akka Tiraamp mo'anu kan taasisu ta'us akka kaamilaa hariis hin moone kan hojjatudha gareen kun. Faaraa kahan itti aantuu dura teessuu garee kanaati akkas jette.
Yommuu waa'ee Faalisxiin yookaan imaammata alaa dubbatan lamaan gidduu garaagarummaan imaammataa waan jiru natti hin fakkaatu hammeenyi isaanii walqixa kanaaf anaaf dhimma baay'een qabu.
Gareen hariisiin dhiisaa jedhu kun kaadhimamaa paartii sadaffaa kan farra wal waraansaa ta'e kan paartii magariisaa jiilisteen akka deeggaru ibsuu isaa eera gabaasni paartii widaakusiwaaraa VOAdhaaf qopheessite kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii roobii har'aatiif qabu kan isiniif qopheesse kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eeksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tegisti gamme pirodiisariin keenya nigusuu taammiree gulaalaan viidiyoo keenyaa maat giraant qopheessitoonni yookaan immoo ogeessitoonni istuudiyoo amma keessa jirru 48ffaa kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.